Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza turabaramukije twongeye tubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Fideni Yongabonije nyoboye ibiganiro byo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi na zine z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turazakubandaniza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku nkuru yerekeye igihugu cya uganda aho leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ibihano general kale kayihura yigeze kuba umuyobozi w'igipolisi cya uganda yagirizwa ibyaha birimwo guhungabanya uburenganzira bwa muntu na ruswa benshi muri ivyo bihano reka tubibaze umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana leta zunze ubumwe za amerika zafatiye ibihano wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi ya uganda kubera ibyaha bikomeye birimo guhonyanga uburenganzira bwa muntu na ruswa ikigo kigenzura imitungo y'abanyamahanga cya minisiteri y'imari muri leta zunze ubumwe za amerika cyafatiye ibihano kale kayihura wayoboraga polisi ya uganda kubwo kuba yarayoboye urwego rwagize uruhare rutaziguye cyangwa abakozi barwo bakijandika mu byaha bikomeye by'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu ku baturage ba uganda cyangwa no kurya ruswa ni icyemezo nimero cumi na gatatu umunani cumi n'umunani kije gikurikiye cya minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyo kuvaniraho kale kayihura icyemezo kimuha uburenganzira bwo kujya muri leta zunze ubumwe za amerika nabwo kubera uruhare rwe mu makosa akomeye y'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu saigo mandeka ukorera mu bunyamabanga bushinzwe iterabwoba muri minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko ibihano kayihura afatiwe bituruka ku kuba yarakoresheje ruswa n'impongano kugira ngo ashimangire umwanya we muri politiki kandi hari abo yayoboraga bahonyanze bikomeye uburenganzira bwa muntu avuga ko leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gukora ibishoboka byose mu gukoma mu nkokora no kurwanya abantu bose bijandika mu kubangamira abandi no kurya ruswa hirya no hino mu isi kubera iki cyemezo imitungo n'inyungu byose bya kayihura n'ibindi bigo ibyo ari byo byose byaba ibyanditse kuri kayihura ubwe cyangwa ibyo yaragije abandi ibyo afitemo kimwe cya kabiri cy'imigabane cyangwa irenzeho kimwe n'ibyo afatanyije n'abandi bikaba biri muri leta zunze ubumwe za amerika byaba bifitwe cyangwa bicungwa n'umunyamerika bifatiriwe kandi bikaba bigomba kumurikirwa ikigo cya amerika kigenzura imitungo y'abanyamahanga ofac amabwiriza agenga iki kigo abuzanya ihererekanywa ry'amafaranga ava ku mitungo y'abarebwa n'ibihano nk'ibi kale kayihura afatiwe ibihano kubera yayoboye urwego rwagize uruhare ubwarwo cyangwa abakozi barwo bagahonyanga uburenganzira bwa muntu hariyongera kuba kayihura ari cyangwa yarabaye umwe mu bagize guverinoma wijanditse muri ruswa mu buryo buziguye cyangwa butaziguye cyangwa se yarabigizemo ubugambanyi kale kayihura wayoboye polisi ya uganda yayoboye ishami ryakoreye ibikorwa bya kinyamaswa imbohe zari zifungiwe mu kigo cyihariye gishinzwe iperereza cya narufenya aba bakoreshaga ibiboko n'imbunda mu gutoteza imfungwa kandi abakozi ba narufenya bashinjwa gukubita ibibati rumwe mu mfungwa kugeza ataye ubwenge imfungwa zagiye zitanga ubuhamya ko nyuma yo gutotezwa zikemera ibyaha zitakoze zahabwaga amafaranga atari make generali kayihura kandi avugwaho ruswa mu bihe binyuranye agamije kugumana umwanya muri guverinoma ya uganda kwiba amafaranga yari agenewe indi mishinga ya guverinoma no gukoresha undi mukozi wa guverinoma mu kwinjiza ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu birimo ibiyobyabwenge zahabu kimwe n'inyamaswa hanze ya uganda hagendewe ku itegeko ryiswe global magnitsky act riha guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ububasha bwo guhana abahonyanga uburenganzira bwa muntu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yasanze ibyo generali kare kayihura yakoze bifite uburemere bwahungabanya ituze n'ubwisanzure by'ubukungu na politiki mpuzamahanga amerika ivuga ko kuvogera ubwisanzure bwa muntu na ruswa bihungabanya indangagaciro z'ituze ubusugire n'imikorere myiza ya sosiyete kandi bikagira ingaruka mbi ku bantu ku giti cyabo bigaca intege ibigo bigendera kuri demokarasi ubutegetsi bugendera ku mategeko bigakurura imvururu kandi bigahungabanya amasoko mu gufata iki cyemezo leta zunze ubumwe za amerika zigamije gufatira ibyemezo bifatika abahutaza uburenganzira bwa muntu no kwijandika muri ruswa no kurinda inzego z'ubukungu za leta zunze ubumwe za amerika kuba ibikoresho bya bene abo bantu kugeza ubu ikigo kigenzura imitungo y'abanyamahanga ofac kimaze gufatira imitungo y'abantu n'ibigo bagera ku ijana na cumi na bane ibi biriyongera ku bindi bihano minisiteri y'imari yafatiye abantu n'ibigo binyuranye mbere y'iri tegeko ubuyobozi bwabanje kuva mu kwezi kwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi minisiteri y'imari yafatiye ibihano abantu ku giti cyabo n'ibigo birenga magana atandatu na mirongo inani byabonetseho ibyaha bifitanye isano n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu na ruswa generale kare kayihura wamaze igihe kinini afatwa nk'umuntu wa hafi wa perezida museveni yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize akekwaho gukorana na leta y'u rwanda naho mu burundi umugwi umugwi wa onu ujejwe amatohoza mu gihugu cy'u Burundi wemeza ko waronse amazina y'abantu bakuru bakuru bagirizwa gukora no gutegeka ibikorwa by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi uwo mugwi uvuga ko ayo mazina azohabwa amasentari atandukanye harimo sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ni mu gihe abashingwa manza baburanira abakorewe ayo mabi imbere ya CPI babwiye ijwi rya Amerika i Kigali ko igikorwa cabo kiriko kigenda neza ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru muri raporo yawo iheruka gusohoka umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu oni ujejwe amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu burundi uvuga ko ufise urutonde rw'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi mu kiganiro abakomiseri batatu bagize uwo mugwi bahaye abanyamakuru b'abarundi bari kigali mu rwanda kuri uyu wa kane metre francoise hamson umwe muri bo yamenyesheje ko mu bazohabwa urwo rutonde harimwo na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi C'est un partage avec un tribunal national ou international.
ati ku byerekeye iyo lisite n'ingene tuzoyiha ibisata bitandukanye tuzobiha sentare idasanzwe ku burundi canke urwego ruzoba rwashizweho rwizewe kugira ngo ruce imanza sentare mpuzamakungu cpi ubu dukorana neza ariko bobo bakora akazi kabo ko kwerekana ibyaha vyakozwe n'ingene bihanwa yamara twebwe twerekana gusa ihonyangwa ry'agateka kazina muntu aho ryabereye n'ababigizemo uruhara urumva ko dufise aho duhuriye kandi ko dukeneraniye n'urwo rutonde bashobora kurukoresha gukoresha ariko si cpi gusa tuzosangira ayo makuru naho hoshibwaho sentare y'igihugu izoca imanza neza twoyiha urwo rutonde Il y a eu avec comité de violation. Ce partage pourrait aussi fait- euh, être fait avec eux.
kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo sentare mpuzamakungu cpi yaratanguye amatohoza ku bakekwa ko ibyaha bitandukanye mu burundi abantu barenga igihumbi n'amajana atandatu baramaze no kwitura iyo sentare kubera ababo bishwe banyurujwe canke bafunzwe abashingwamanza bashikanye ayo madosiye n'ivyemezo imbere ya cpi babwiye ijwi rya amerika i kigali ko igikorwa kigeze kure ndetse ko n'imitahe yo guhagarika abakekwa iri hafi gusohoka metre bernard menge niwe atwara urunani rw'abo bashingwamanza Je voudrais vous dire à vous, peuple burundais, que nous battre jusqu'au bout pour qu'à un moment donné, des mandats d'arrêt soient délivrés.
ati twashaka kubwira abarundi ko tutazohemuka kandi ko ata kindi kituraje ishinga atari uko imitahe mpuzamakungu yo gufata abakekwa ko ivyo vyaha isohoka bahagarikwe bashengezwe imbere y'ubutungane nico gituma dushaka guha umwanya n'ubwigenge bikwiye abacamanza ba CPI bariko bakora amatohoza yabo gusa ico abarundi bomenya nuko twashoboye no kuronka ivyemezo bihagije hari n'abakora mu nzego zahoteye abantu canke zabishe bemeye kuvuga ingene vyagenze ukunyuruza abantu ahahambwa abantu mu binogo rusangi ubusho n'amazu yo guhohoteramwo abantu atazwi abatanga amategeko n'ibindi twizeye ko bizotanga inyishu nziza vuba Nous, euh, nous espérons que tout ça va donner des résultats.
mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ijwi ry'amerika ryaganiriye n'umuvugizi wa cpi maze ndamubaza ryari imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa ko ibyaha bitandukanye izosohokera aho yari ari mu buganda fad el abdallah yishuye uku L'enquête est en train de se dérouler.
ati amatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba amajwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo umushikirizamanza azobitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomerabunwa mu guhonyanga agateka kazina muntu vyakozwe abacamanza bazoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburane ku vyaha bakekwako nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi tubisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nk'uko n'ahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco yinona tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera amayeri ni menshi dukoresha Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la Cour.
sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi iriko ikora amatohoza ku vyaha vyakozwe hagati y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cpi ivuga ko ico gihe hishwe abantu barenga igihumbi n'amajana abiri abarenga ibihumbi bibiri baranyuruzwa nayo abarenga ibihumbi icumi barafungwa hamwe n'abandi benshi bahohotewe ubuzima n'abakenyezi bafashwe ku nguvu ico gihugu kiriko gikorwa ko amatohoza na CPI carikuye muri yo sentare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nyene coco cemeza ko ayo matohoza atacazoshikako Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
iwanyu mu ntara ni canyu amakuru y'iwanyu mu ntara tugejeje rero muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abaturage bakomeje guhunga ubwicanyi bubera mu minembwe muri kivu y'epfo ibitero by'abarwanyi ba mayimayi byongeye kubura uh, byongeye kubura mu cyumweru gishize bikomeje rero kuyagaza ako gace nk'uko tubibwirwa na vedaste ngabo bamwe mu baturage babarirwa mu bihumbi bo mu moko y'abafurero abanyentu ababembe ndetse n'abashi bari basanzwe batuye muri santare ya minembwe bahunze iyo santare bamwe muri abo baturage twahuye bikoreye imizigo berekeza rurenge abandi nabo berekeza za gakenge mu gihe hari abandi nabo barimo burira ibimodokari by'ibifuso berekeza mu mujyi wa uvira n'abaraka kubera ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa mu minembwe bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abafurero twahuye bahunze kuri uyu wa gatanu birinze kuduheza amajwi kubera impamvu z'umutekano wabo ariko bavuga yuko bahunze kubera ubwicanyi bamaze iminsi bakorerwa ndetse n'ubwicanyi bwaraye bukorewe shefu umufurero uzwi ku izina rya naribwini muninga aba bafurero bavuga ko yishwe n'ababandi bo mu bwoko bw'abanyamurenge cyakoze ku ruhande rw'abaturage b'abanyamurenge batuye muri iyi santare ya minembwe bavuga yuko guhunga kwa y'amoko y'abafurero abanyintu ababembe ndetse n'abashi muri iyi santare hari ikintu kibyihishe inyuma kuko hari amakuru avuga yuko mayimayi yasabye yo moko kuva muri iyi santare ya minembwe kugira ngo yitere rukema jedewo n'umunyamurenge twahuriye muri santare ya minembwe ibyo bavuga njyewe ku giti cyanjye nk'umunyamurenge ntabwo nemera ko ariko kuri kuko bavuga ko bahunga bite bitewe n'uko abanyamurenge bari kubica ariko twebwe impfu zigaragara mu bwoko bwacu ni nyinshi mu mibundo ejo bundi baraduteye bica abantu bacu umubare uri hejuru cyane ejo hari umugore bafatiye mu bisambu byo mu mikenke amanuka aja mu karingi n'ubu yaburiwe irengero ariko abanyamurenge ntibari guhunga ibyo ngibyo bitugaragariza ko hari indi mipango hari indi gahunda bafite yo kugira ngo basohoke muri minembwe hanyuma baze kuyitera batayirimo gusa n'ubwo biri uku ugeze muri iyi santere hari amaduka makeya y'abaturage bo mu bwoko bw'abashi n'abanyamurenge banze guhunga bakomeza gukora imirimo yabo nk'ibisanzwe kuko nta ntambara babona yatuma bahunga iyi santare ya minembwe mama muderwa ni umuyobozi w'abacuruzi b'abashi bakorera mu minembwe ni tuvuga ngo tuhunge turahunga umunsi tubona iguverinoma yacu iri hano ihunga ibi bibazo by'umutekano mukuri mu minembwe byatumye bimwe mu bigo by'amashuri bitiga kuri uyu wa gatanu kuko barimu nabo bari basanzwe bigisha bahunze berekeza buvira abandi nabo bahunga berekeza muri monisco kimwe n'abandi bakozi bakorera amashyirahamwe amwe yigenga rubondo alexi ni umunyeshuri wiga kuri complexe scolaire isoko y'ijave twahise ku ishuri dusanga abaporofeseri bose bahunze ikigo kiri gutyo abanafunze barashika baradekarare abarimu bari hehe barahebura gadi mukiza nzabinesha umuyobozi wa komine ya minembwe avuga yuko intandaro y'ubugizi bwa nabi ari ibigwanisho biri mu moko atandukanye ari mu minembwe hari imbunde ninshi hari abantu le, twita les elements incontrole benshi bafite ibirwanisho rero ugasanga harimo na doze akandi kantu k'amoko noneho abantu bakicana ugasanga wenda umupfurero yishe umunyamurenge umunyamurenge yishe umupfurero umunyintu yishe umunyamurenge umunyamurenge yishe umunyintu ibyo ugasanga birashoboka cyangwa ugasanga n'umunyamurenge yishe undi munyamurenge cyangwa umupfurero yishe uwundi mupfurero ibyo ni ibibazo bigoye kuvuga ngo abantu babijere babyegeranye umuyobozi ugenzura akarere ka gisirikare ka minembwe koroneri byagora antoine yabwijwe igihe amerika ko bagerageje kubuza aba baturage guhunga ariko ntibabyumva gusa uyu musirikare avuga yuko bategereje abandi basirikare benshi uyu munsi kugira ngo bashobore kwimira ibitero ibyo ari byo byose bishobora kugabwa mu minembwe vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe y'umutara kivu y'amajyepfo
urakoze vedaste ngabo reka noneho tugiye mu rwanda inzego z'ubuvuzi zivuga ko zigiye guhagurukira gusuzuma no kurwanya ikibazo cy'abagitera kwiyahura bikomeje kugaragara muri icyo gihugu muri iki gihe ibyo biravugwa nyuma y'urupfu rw'umukobwa waherutse kwiyahura mu mujyi wa kigali rwagati ijwi ry'amerika ryavuganye na dr jean damascene yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe no guteza imbere serivisi zita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima rbc aravugana na venuste nshimiyimana ni byo koko mu minsi mike ishize twashoboye kumenya amakuru y'abantu biyahuye ndetse hari umuntu wiyahuriye ku igorofa iri hano mu mujyi hanyuma bituma abantu bagira igihunga bagira ubwoba ariko nk'uko ubizi kwiyahura ni ibintu bizwi ko bibaho kuva na kera kandi imibare dufite n'ubundi uretse aba ngaba bamenyekanye hari n'imibare yagiye tugeraho ko hirya no hino hari abantu bagira ibyago byo kugira ngo biyahure rero bigenda bite mu by'ukuri kwiyahura ni igikorwa gisa naho umuntu yavuga kigayitse cy'uko umuntu agera ahantu akiyambura ubuzima kubera iki kubera ko yumva ubuzima abayeho bikurikije n'imitekerereze ye akumva busa naho bumubereye nabi bushariye hanyuma bigatuma yumva nari nta mpamvu yo kubaho akumva icyiza ari uko yakwiyambura ubuzima kuko n'ubundi ababona ntacyo amaze kwiga hari abantu bakomeje kuvuga yuko mu biganiro byabo yuko bameze nka yambwe yabonye shebuja yiyahura ikavuga iti abagira iyo bajya baragenda none nkawe w'umuhanga w'umuyobozi ikintu nka kiriya iyo kibaye umuntu yavuga gusa ngo abagira iyo bajya baragenda cyangwa se yashaka impamvu ituma bagera kuri icyo gihe cyo kugira ngo biyambure ubuzima
ntabwo twe twavuga ngo abagira iyo bajya baragenda kuko biriya ni ikimenyetso cy'intangamarara kinatubwira ko hagomba kugira igikorwa kugira ngo ubuzima bw'abanyarwanda n'abaturarwanda muri rusange burushaho kubungabunga ndetse biriya bintu tukaba dushobora kugira icyo cyakorwa kugira ngo bigabanuke byaba na ngombwa bigahagarara mu kanya mwagize muti ukwiyahura kuriya mwana w'umukobwa ni ikimenyetso ntangamarara iyo urebye imyaka ye atabarutse ajya kunganya igihe n'igihe gishize mu rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi hari abana benshi bari mu kigero cye bavukanye nayo abo bana barahahamutse n'iki mukora kugira ngo nyine mubabungabunge mutabareka gusa ngo nabo ejo bazabacike mubareba urakoze kuba uzanye icyo kibazo kuko jenoside yakorewe abatutsi yasize ibikomere yaba ari ibyo ku mubiri n'ibyo ku mutima ndetse cyane cyane yahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe ni nayo mpamvu twabonye ko ihungabana rikiriho rinagikomeje ari na rirerire ndibwira ko wakurikiranye ubushakashatsi twakoze twasanze cyane cyane mu bantu barokotse jenoside hafi mirongo itatu makumyabiri n'umunani n'ibice abo bantu bagendana n'ihungabana mu gihe abantu mirongo itatu na batanu ku ijana bafite ibitekerezo bimeze nka ya depresiyo nakubwiraga rero urumva ko abo bantu niba dufite abantu bafite iyo mibare ni abantu bafite ubuzahare kandi koko buturutse kuri jenoside rero mu byo dukora nk'ubu ngubu dufitanye porogaramu na jrg jrg ni abantu bahoze biga muri iniverisite abanyeshuri barokotse jenoside bashyizeho umuryango wo kugira ngo ushobore gufasha bagenzi babo bafite ikibazo rero dufite ukuntu dufasha abantu muri cya gihe cyo kwibuka gihera mu kwa kane ariko abo bantu tugashyiraho gahunda yo kugenda tubakurikirana mu miryango yabo ku buryo muri iyo gahunda dushobora kubona umuntu hakiri kare wagize ikibazo dufite umubare uhagije w'abasayikorojisite n'abaforomo b'inzobere mu byerekeye ubuzima bwo mu mutwe abo bantu turimo turagerageza kubashyira ahashoboka hose kugira ngo ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturarwanda burusheho kubungabunga dr jean damascene yamuremye ndagushimye cyane kuba waje ku ijwi ry'amerika urakoze cyane nawe ndagushimiye
ye natwe hano ku ijwi ry'amerika turagushimiye venuste nshimiyimana tunashimiye kandi dr jean damascene yamuremye ushinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe no guteza imbere serivisi zita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima rbc ikiganiro ni iwanyu mu ntara turagaruka mu kanya
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
icange mukobwa uraberewe niyo ndirimbo duhereyeho muri ka kanya twabageneye ko gusuhuzanya no gutashya banyu ku wa gatanu ubu rero mu kanya gatoya turatangira kubaha ijambo mutashye abakunzi mutashye inshuti mutashye umuryango reka tubanze twumve gato nsengiyumva ati icange niba wemeye nanjye ubwo nemeye tujya n'iwacu ababyeyi bakubone n'imiryango ubwo ikwemere byose ndabyemeye icange cange mukobwa urerewe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda wa mbere duhereyeho ni sayiti ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara sayiti uranyumva
yego Eee ubu urashaka gutashya abandi sati uranyumva
ubu yego ura- uherereye hehe
yemba mu kirundo amakuru ki mu kirundo
meza ye ngaho rero utashya abo wifuza gusuhuza
Eh, nda- ndashaka gusuhuza aba ababyeyi banje bari muramba
yego
anyesi
Komeza.
Yeri karaveri yego yeri karaveri jiriberi n'abanyesh- na- n'abanyeshuri twigana kuri eritese kirundo
Ye- n'abaprofeseri bacu n'abaprofeseri bacu aribo zefire na- na migambi
ye urakoze urakoze cyane rero reka reka twakire n'abandi
ego murakoze Eh, munsi mwiza reka twakire na jean marie
yego amakuru amakuru jean marie
ameza uherereye hehe
mereye mu ntara ya kirundo ku nyine bwambarangwe agasozi ikibazi Eh, ikirundo aho se murumva ijwi rya amerika
eh turabyumva kandi tuyifatisha neza brema Eh, ni byiza noneho ubwo ni ukujya mubwira n'abandi baka- ba- ba- bakarifatisha aho murifatishiriza
ndakubeshe ijwi rya amerika nko mu karere mperereyemo birakunzwe cyane rwose niyo niyo radiyo wumva ko amakuru inyuma ya bbc bamaze no kuyugara nta- nta yindi radiyo wumva ko amakuru atari ibinyoma nuko rero ngaho duga ku ijambo wa mugani w'ikirundi
Ah, je nashaka gutasha mama na papa bose mama asanzwe aba ku mutumba wa kibazi bamwitwa ndurusampaneti hamwe n'umugabo yitwa kaje mu ndimwe n'umuhungu ari aho yitwa umuveteni yitwa bihirabake gaburiyere natasha na mushikanje bitwa mukamana wa zikizira jya mamalosi abangaho nyaronadiyo ngaha mu kirundo na mwene wacu bitwa bamwita bizoza n'uwo bitwa cama benshi ari bujumbura ego n'uwitwa musakoda ari- ari bujumbura nyine Eh, n'abakobwa b'inshuti zanje bari ku mukenke umwana witwa kuride yiga ngaho budahunga ndatumwe arataye ku ishuri urakoze urakoze cyane jean marie reka reka twakire na inosa ndabona amasaha agiye inosa ikaze uherereye he
Duherereye karongi nyarutsa ho gacwa we nyarutsa nyarutsa rwose suhuza wenda gusuhuza dufite umunota umwe gusa
ndasuhuza mwawe n'imana doroka ari aho muri amerika ndasuhuza n'umuryango wanjye uherereye mu rwanda namwe muzekire ndabashuje murakoze
urakoze cyane ukomeze kugira umunsi mwiza aho ngaho aho muherereye niba mwumva ijwi rya amerika wowe na bagenzi bawe
yego yego nawe murakoze mugire umunsi mwiza
Ujyane Mombasa, uvane Mombasa, dutahe Kigali, mama yo. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Mama yo. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. Give me your keys now. Go down low. When you go down low.
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda akaririmbo adi topu ka medi niko dushorejeho ikiganiro iwanyu mu ntara cy'iki gitondo reka nshimire joe na mokbil yabaro ah, badufashije ku buhanga bw'ibyuma ndabona na mugenzi wanjye hariya eugenie mukankusi nawe arimo kubategurira ibindi biganiro tubasezereho tubifuriza kugira umunsi mwiza kuri mikoro mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma Baby dance. Life is too short. Relax. Give me your keys now. We're fine in Miami. We're down in Mombasa. We're fine in Mombasa. To tie Chikari. Mama, yo. When you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm it all. Give me your keys now. Go down low. When you go down low. Go down low. When you go down low. Don't you hurt your mind. You over when you're down. When you leave me alone, it's stuck in my head. Take you to my jacuzzi, give it to you till you lose it. I'm my holly, holly, babe. Tell me when you're ready. I just tap, I on the floor. I don't to the left, I to the right. I will find in Miami.
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti mubandanya kutwumviriza mu kanya gatoyi igihe cy'isaha cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku minsi ya gatandatu kuri iyi saha